Hmm. Hello my correct people, welcome to BCG TV. If na today be the first time that they come across my channel, I abeg no forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime that they carry gist they come una go dey see And for those one they go they come, God go bless now. I dey talk about Royal Home Nigeria celebrity. Happy Sunday to you all. So my correct people, get get to make me come line. I know say um sometimes on Sunday self and on the combat, there is something that is taking place concerning Oloritobi and Kabiyesi issue. You understand? Some people, some people not get sense, some get sense. Not be all. Some people not get sense at all. You understand? <coughs> you get one woman when he come out, come right because of the way when People dey write concerning queen naomi um wetin dem no wan understand queen naomi no send dem wetin dem dey do na dem dey do con eh, con eh, na dem dey do their own eh, videos by theirself dem no know queen naomi sef you understand na me me me mama eto na we know queen naomi all these people. When they dey come out now come they talk talk about queen naomi they don't know anything concerning queen naomi They don't know queen naomi una they hear me so mm, they don't know so if una say say me una go here, say i go say allege if i want to create content i will say allege you understand but every other thing wey if una see mostly self. When I go see me say i no go even talk about queen naomi because anything concerning queen naomi nothing even concern queen naomi concern waiting with dey talk right now shebi una dey hear me so so my people now concerning olori tobi philip na im make me comment olori tobi philip is welcome shebi na yesterday that welcome am to palace but our people still dey carry the news if you talk the truth dem go come come write nonsense put for your channel come write rubbish put for your for your this thing when you they do say no be see na him born picking, you know <clears throat> my correct pipo uh, see he just leave us make we just dey talk waiting, e no concern us waiting we not know everything when we they talk not be everything I correct o because people when they create content, they are just using dey open channel more more more more They open They create content. Should be shebi know okay right now my pipo oni of ife and Olori Toby philip den na oni of ife born picking, Olori Toby philip now born the two children you understand yes good and fine ivf now he do He get luck He come out as twins He born them. you understand you know i know one time when i would, i they argue with uh, uh wedibini oburewa When i would tell am say no be he go say uh, oni of a born twins dem call dey right. i call they talk and come and say no be only of ife born those the twins na oni of a brother now he born twins you know these people go they argue with somebody did they not know did they know Now dem they argue about so my people, i don't land right now make i can't tell you now. wetin they happen. my correct people, make i read wetin The rights come give me yes Signing, you know say if you if you if you talk and say make dem hear word say oloritobi na him burn those strings They go see they write dem go still dey do but wetin all those bloggers all those uh, followers Now, where dem they lie now that they dey like una they hear me so so now, somebody now im write me yes from the palace He said the lies and fake news on social media is just too much and ridiculous wicked people going around marinating other queens is wicked and unfair I like Naomi and I'm not afraid of I'm not uh, IVAF of Toby at all. He say he with Toby. They no he no like Toby at all. He say but to keep saying Toby did not have the twins or they are not Kabiyesi children and all that all that nonsense is really horrible and evil even if you don't like someone someone people should not go to the extent they should they have daughters they have daughters sisters mothers aunties or their sons female females female people should stop magnating themselves. those queen the same the queen the nanny of another, another queen The oba is the first class monarch and he can marry many wives as he wishes he married he marry if the woman willing to marry him king before kings before him and done so the king before him have done so many evil biologically times and king after him will do so a woman who marries a traditional ruler can an african monarch for that matter, who expect that she will be the only queen e simple delusion delusional That is the reason simple truth now people can shut their mouth The twins have been proven to be the only and they are going back to the palace where they belong we are happy for Oniorisa, Tobi, their family and ile people. Congratulations once again and to those house of Oduduwa on the joyful occasion and welcoming of the twins to their father palace. Na here, I welcome the twins come their father palace so e don't tok say those one wen e talk, tok tok wen e tok say no be caviarcy born dis children He say make una beg, make una leave story make una leave oloritobi alone you understand I waiting she talk with that one He say because of say he don't tire He say no be oloritobi na with they talk. He said the way when we bloggers still dey carry dis gist becos of say caviarcy leave us una go see am kabiyesi go soon take action now kabiyesi no go allow us you understand e no go allow us dey talk about him again because kabiyesi na him give us uh, order to dey talk about He say make dem leave us i watch am when he talk am when journalists dey ask am say why e be say eh, we bloggers we dey lie too much we dey talk about eh, the monarch he say make dem leave us say we dey find wetin to eat na wetin he talk? o that day eh, na so i come fall in love with caviecy the more e say make dem leave us say we dey find wetin to eat na wetin he talk? by leaving us say we dey find something to eat now e con dey cause more confusion you understand than wetin e suppose to be The rate and manners wey be say these bloggers dey come out dey talk about caviarcy dey talk about like oloritobi na im born pikin right now na she born am di day wey oloritobi go party The thing dey imagine me say ah why oloritobi con go party when be say e just born i con do that video say abi ah, no be im born am di something con dey do me i con dey think again una go hear when i say abi ah, na surrogate na im born di pikin i know say na she na im get pikin so wetin i can't talk next i say I've been a surrogate Now she take born di children if na surrogate they go take for caviarcy body They go take for her own her own sperm They go put the two together. you understand Now so they tell they do surrogate IGF. They go dey they go plant caviarcy this inside um, inside her The thing go they grow Now so it e be you understand my